Ini Radio Iswi di Amerika. Iswi di Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo na Frederic Nkundikije ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha twasabye rero uh, ko imodoka nini zituruka muri uganda zica ku mpaka wa kagitumba ndetse ku mupaka wa cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari isanzwe icana ihace
uwo ni jean de dieu wihanganye umunyamabanga wa leta ashinzwe gutwara abantu n'ibintu mu rwanda avuga ku ngingo yo guhagarika amakamyo gukoresha ibarabara gato na kigali turavuga no ku mukwabu ubusaka ibigwanisho n'abagwanyi watangujwe n'igisirikare cya kongo mu mihana yitwa mutarure aho ni mu karere ka uvira mu ntara kivuye mu mpanuko no ku ngingo y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi yo gushikiriza imfashanyo ishyirahamwe ritabara imbabare kuba ruje yo mu burundi no ku myiyerekano y'amashyirahamwe y'abakenyezi uyu munsi bagize ku mugwa mukuru wa kenya nairobi biyamiriza ingingo y'uburiro n'amahoteli amwamwe ibuza abakenyezi kongereza abana habona ku ngingo nkurunguruza amakuru ya hirya no hino tubashikiriza mu kanya abanywanyi b'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu burundi bari mu buhungiro basabye n'umunsi wa kabiri amakungu gufatira ibihano intwara y'ubujumbura
igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo cahaye uburenganzira ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bwo gupima urucandago rw'ikiza ca ebola
urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagurishije inama yihutirwa uno munsi ku wa kabiri izi nkuru n'ayandi makuru rero tubafitiye turabashikiriza mu kanya gatoya cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye tuyahere kuyerekeye Burundi aho abanywanyi b'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi bari mu buhungiro basavye n'umunsi kuwa kabiri amakungu gufatira ibihano intwaro y'Ibujumbura ivyo mu ntumbero yo gutuma iganira ku bibazo vya politike vyatumye igihugu cicamwo ibice Pierre Claver Mbonimpa aharanira agateka ka muntu yasavye amakungu gufatira ibihano leta y'u Burundi avuga ko amajambo gusa adahagije ko ari ukuyashira mu bikorwa ivyo Mbonimpa yabitangarije mu kiganiro n'abamenyesha makuru yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu federation internationale des droits de l'homme mu mpfonyapfunyo fdh ipari ku mugwa mukuru w'ubufaransa ishyirahamwe fdh ryariyamirije mu cegeranyo caryo casohotse uno musi wa kabiri iterabwoba ryagizwe ku banyagihugu kugira batore ego mu matora ku ibwirizwa nshingiro rihinyanywe ishyirahamwe fdh rivuga ko abantu bishwe abandi bikekwa ko batavuga rumwe na leta barakubitwa canke barahagarikwa mu buryo budaciye mu mategeko Pierre Claver Mbonimpa aranira agateka ka muntu mu Burundi avuga ko amatora ku ibwirizwa nshingiro rihinyanywe azoba ku itariki 17 z'uku kwezi azozimanganya burundu amasezerano y'Arusha yagarukanye amahoro no kumvikana hagati y'abarundi Uh, tukivuga kandi ku Burundi umukuru w'ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu vyitaho agateka kazira muntu Zaid Rad Al Hussein afatiye ku ruhagarara rwavuye ku gitero cagandaguye abasivile mirongo ibiri na batandatu mu gisagara co mu ntara c'ibitoke uyu munsi kuwa kabiri yatangaje ko atewe amakenga n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara vyasubiye kwiyongera muri iki gihe kuri wa kane hitezwe itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe ryavuzwe ko vyinshi abakenyezi icumi hamwe n'abana cumi n'umwe bari mu bantu baguye muri ubwo bwicanyi butagira izina bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara c'ibitoke iri ku birometero mirongo itandatu amaja mu rwaruko bushira burengero bw'umurwa mukuru bujumbura igihe c'isaha zine z'ijoro ku munsi wa gatanu zayida avuga ko ico gitero kije gusongera isibe mu gihugu kirangwamwo ibihuha kandi muri iki gihe n'ibiganiro bihuza abarundi byahagaze avuga ko ivyo biteye amakenga abatari bake bibaza ibishobora gushika imbere y'uko iryo tora riba hamwe n'inyuma y'iryo tora zayida avuga ko abatetsi b'uburundi batangaje ko bagiye gukora itohoza akaba kandi abateye akamo kabasaba gukora ibishobotse vyose kugira kugira ngo iryo tohoza rikorwe mu buryo bugororotse kandi rikorwe neza zayid yagize ati kubera ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi bimaze imyaka irenga itatu hamwe n'ihinyanyurwa ry'ubwiza shingiro ritabona ko co kimwe imigambi yashikirijwe n'abatetsi ntizewe n'abanyagihugu batari bake zayid yavuze ko abanyapolitiki batari bake batavuga rumwe na leta hamwe n'abantu biyamamarije gutora oya bahagaritswe abandi nabo bagafungwa n'abajeje umutekano rimwe na rimwe bafashijwe n'imbonerakure
hafi yaho muri kongo abasirikare babiri bari mu nteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu onu zijeje gucungira umutekano muri icyo gihugu irengero ryabo ntirizwi ivyo bibaye iminsi ine inyuma y'uko imodoka barimwo zitewe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu mpanuka bushira ubuseruko bw'igihugu ayo makuru yatangajwe n'umuvugizi wa monusco florence marshal amenyesha ko imodoka inteko za monisco zarimwo zatewe n'abamayimayi ku munsi wa gatanu avuga ko abasirikare babiri baturuka mu gihugu ca benin irengero ryabo ritazwi florence marshal avuga ko inteko za monisco ziriko zirabarondera izo modoka zatewe zari zibiri zarimwo abasirikare cumi na batatu umuntu aretse abo basirikare babiri irengero ryabo ritazwi abandi cumi n'umwe ni bazima mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abasirikare cumi na batanu b'abanyatanzaniya bari mu nteko z'ishyirahamwe onu muri congo barishwe mu gitero cagizwe n'abagwanya ubutegetsi bw'igihugu ca uganda muri bo mu mugwi adf ku kirindiro cabo ico gitero cabaye mu ntara ya beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa congo muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika igihugu cya repubulika ya kongo ihamya ya demokarasi cyahaye uburenganzira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bwo gupima urucandago rwa mbere rw'indwara ebola yadutse mu ndwi iheze mu icyo gihugu iyi nkuru yatangajwe n'umuyobozi w'ibyo biro ejo ku munsi wa mbere umugambi w'abatetsi bajejwe amagara y'abantu ni ugutangura gukoresha urucandago mu mpera z'indwi igihe ruzoshikira canke mu ndwi iza mu gihe hoba ingorane rugateba mu nzira iyo ndwara yadutse mu ndwi iheze mu gisara ca bikoro kiri mu buraruko bushira burengero mu gihugu ca kongo abatetsi bajejwe amagara y'abantu baragendeye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya equateur kw'igenekezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatanu igihe hatangazwa amakuru y'abantu cumi n'indwi bahitanywe n'ico kiza gushika kw'igenekezo rya cumi na gatatu ry'uku kwezi kwa gatanu mu gihugu ca kongo hari hamaze kuboneka abantu mirongo itatu n'icyenda bikekwa ko bafashwe n'icyo kiza umushikiranganji w'igihugu cya kongo ajejwe amagara y'abantu yarasavye ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu birungika uducupa ibihumbi bine tw'amazi y'urwo rucandago rwitezwe mu ndwi iza urwo rucandago rw'ikiza cya ebola ruzohabwa bwa mbere na mbere abakozi bakora mu byerekeye amagara y'abantu abaforoma batatu bari mu bantu bikekwa ko bafashwe n'ikiza cya ebola mu gihe uwundi muforoma amaze guhitanwa n'icyo kiza
radiyo ijwi rya amerika washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejeho kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagirishije inama yihutirwa uno munsi ku wa kabiri iyo nama yari igenewe kuganira ku kugena ibintu byifashe mu ntara ya gaza inyuma y'umunsi waranzwe no guhangana hagati y'abasirikare ba israel n'abanyapalestina wihaye inkumbi mu buryo bitari bwibonekeze mu kiringo cy'imyaka itanu nikolai mladenov intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe onu ijejwe gukurikirana umugambi w'amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi yaciriye ku mayanga urwego rwa onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku kugena ibintu byifashe ari mu gisagara cya yeruzalemu igihugu cya kuwait cyateguye itangazo ryerekana uh, ishavu n'umubabaro ku iyicwa ry'abanyapalestina batari bake ryakozwe n'inteko z'igihugu cya israel iryo tangazo risaba kandi itohoza ryigenga vyinshi mu bihugu bicuditse na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu bidacana uwaka byaranebaguye ingingo yo kwimurira ambasade yayo mu gisagara cya yeruzalemu ivyo bihugu bivuga ko iyo ngingo izo kongereza icuka kibi mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi abategetsi batari bake b'ibihugu vy'abarabu biyamirije iyo ngingo bavuga ko ari agasomborotso batangaza ko iyo ngingo iryoza agateka k'abanyapalestina
perezida w'igihugu cya sudani omar al bashir yahinduye abashikiranganji batari bake hamwe n'ababuramatari muri abo bashikiranganji harimo abashikiranganji ba leta indwi mu bibanza bikomakomeye yahinduye yagenye ibrahim muhamud hamid mu kibanza c'umushikiranganji ajejwe intore yo hagati al diridi muhamed nawe yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire hanyuma muhamed ahmed salim aba umushikiranganji ajejwe ubutungane igenwa ry'abo bashikiranganji yanditswe mu kinyamakuru ca leta citwa suna casohotse ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba
mubananya gukurikirana ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini kuri wa kabiri niho abantu mirongo ibiri na batandatu bagandagurwa mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke bashingurwa imiryango yabo bantu bagandaguwe iyi nkuru ndabona mu kanya itaraza ariko reka tube turabashikiriza iyindi nkuru ego uh, hafi yaho muri Kongo kuri wa kabiri igisirikare caho gikorera uh, mu kiyaya ca Rusizi catanguye umukwabu ugusaka ibigwanisho mbere n'abagwanyi mu mihana yahitwa Mutarure aho ni mu karere ka Uvira mu ntara kivuye mu manuko ivyo ni nyuma yaho abayobozi b'igihugu c'u Burundi batangaje ko igitero cahitanye abantu mirongo ibiri na batandatu muri komine Buganda cakozwe n'abantu bari bavuye muri Kongo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu burengero bwa Kongo igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gikorera muri rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na kane yo mu ruvunge cyakoze umukwabu wo gusaka ibigwanisho ndetse n'abagizi ba nabi bishe inyuma y'igitero cyahitanye abarundi mirongo ibiri na batandatu bo muri komine buganda yo mu ntara y'ibitoki tariki ya cumi na rimwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko muri uyu mukwabu watangiriye mu muhana wo ku mutarure nta kigwanisho ndetse n'abagwanyi bawufatiwemo usibye abasore bane b'abahinzi batari bafite ibyangombwa bafashwe nuko biri mu gusa nk'ibiduhungabanya umutekano mu mitima yacu kumva batwitirira ngo twebwe ngo tubitse abansi bo kuzoja gutera uburundi kandi abo bantu tutabagira kandi abo bantu bonyine bashitse bakoze imisako nta kintu na kimwe bakuyemo basanze igisagara ari keranda hasibye abo bantu babirimizi bava mu burundi bakaza kurima bamara kurima none kubera ibyangombwa bazanye biba byaramaze guta garanti abo nibo bafashwe kubera bataraja kushakisha ibindi abo nibo bajanywe ku ruhande rw'ubuyobozi bwa gisirikare rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na kane bukorera mu ruvunge bwari muri iki gikorwa cyo gusaka ibigwanisho n'abagizi ba nabi tangaza yuko bwakoze uyu mukwabo nyuma y'aho bamwe mu bayobozi b'abarundi bavugiye yuko abishe abarundi mirongo ibiri na batandatu bo muri komine buganda bahungiye muri kongo ariko abasirikare bakorera mu kibaya cya rusizi bahamya yuko ari ntabo babonye ari nayo mpamvu bahisemo gusaka mu mazu muri uyu mukwabu wakorewe mu mazu ndetse no mu biraro abaturage bo ku mutarure barinubira bamwe mu basirikare barimo bakora umukwabu kuko banyuzagamo bakiba ibikoresho byo mu nzu birimo amatelefone ndetse n'amafaranga bamaze kubura izo mbunde baza badushinja n'ibindi byose bakaza babafata gusa kugira ngo babanyage ntawe bafashe batanyaza amatelefone bajanye amapano basanze mu nzu bakama barengeza bakayatekera ni byinshi bajanye amatelefone bayajanye n'ubu bamwe baracyabi abaturage bo ku mutarure bahamya yuko ari ntabanzi bagwanye igihugu cy'u Burundi bacumbikiye kuko bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi twebwe abo barashe i Burundi bahungiye ino ntitubazi ntabwo twigeze tunabona ndetse abo bo u Burundi ni bugende bumenye abansi babo bakwiye hose bakwiye muri iyi misozi ya Uvira haruguru ya Uvira zija za, za, za bijombo za hehe abona abansi b'u Burundi akindi ntibabitirire ngo baba ku mutarure tuzi ko Burundi ari igihugu cy'ububanyi twobakingira ntitwobarekurira kuvuga ngo umwansi abashike ko nk'uko natwe batotubonera umwansi ngo baza kudutera ngo bamuturekere ngo ajeho kuko twakabaye ngombwa gukorana abarundi n'abakongomani ku buryo bwo kuronderanira amahoro bedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ku mutari wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze bedaste kuri iyo nkuru mu rwanda naho leta itangaza ko mu gihe kitarenga iminsi itandatu ibarabara mpuzamakungu kigali gatuna rihuza u rwanda n'igihugu cya rwanda rizoba ryasubiye kurengana ni mu gihe kuva mu ndwi iheze imodoka ziremereye zahagaritswe kubera iryo barabara ryifashishwa mu budandaji ku bihugu byombi ryononywe n'imvura idasanzwe ibandanya kugwa mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa
umuhanda mpuzamahanga kigali gatuna mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda hafi n'umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda imodoka zikora imihanda ziri mu mirimo yo gusana umuhanda wangiritse kuva ku cyumweru gishize ni umuhanda uba usanzwe wifashishwa ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi kuruta ubwo twahageraga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twasanze amakamyo yikorera amatoni menshi atemerewe gutambuka birinda ko agace gato k'umuhanda kasigaye nako kakwangirika bwana jean dodiye uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri minisiteri y'ibikorwa remezo twamusanze yaje gutangiza imirimo yo gusana uyu muhanda yabwiye ijwi ry'amerika ko imodoka zituruka muri uganda bazinyujije ku mipaka ya kagitumba na cyanika n'ayikora kuri uganda twasabye rero eh, ko imodoka nini zituruka muri uganda zituru- zica ku mupaka wa kagitumba ndetse ku mupaka wa cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari isanzwe ica hano ihace ikindi navuga ni uko iyo tusabye ko imodoka nini zitahaca ni rwa rwego rwo tuvuga rwo kugira ngo turinde ubuzima bw'abatwaye ibinyabiziga n'ibinyabiziga ubwabyo kuko uko ubibona nawe hano duhagaze urabona ko dukomeje kwacisha imodoka nini e, uko ziremereye zishobora gutuma n'agace kare gasigaye kagenda minisitiri uwihanganye yabwiye ijwi ry'amerika ko isenyuka ry'uyu muhanda rikomoka ku mvura idasanzwe u rwanda rwagize kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buryo rutari rwiteze ubwo twari tugihari twabonaga amazi bishoboka ko aturuka mu misozi ya cyumba akiri gushoka anyura munsi y'umuhanda wangiritse bwana uwihanganye akavuga ko bihabanye n'ibikunze kugaragara ko imihanda yubakwa nabi mu rwanda imvura twagize uyu mwaka ni imvura tutigeze tugira mu myaka mirongo itatu n'itandatu ishize mu gihugu ni ukuvuga ngo n'uwakoze umuhanda uwawutekereje uko ugomba kuba umeze agashyira ku misozi ibijyana amazi ntabwo yaj- yari kugendera kuri iyo rain for data kandi atayifite ntabwo rero wahita ujya kuri conclusion yo kuvuga ngo umuhanda wawe usondetse kuri rubanda rugufi baturiye umuhanda kigali gatuna baravuga ko ari igihombo ukuntu twaho- twahombye abakozi bako- bakoreragayo bakoreraga ba- babuze akazi kandi baduhaga akazi nka- nka- ubu ngubu nta- ntakigenda mu bashoferi batwara imodoka ziremereye twabashije kubona baremeza ko muri rusange kuri bari igihombo ni igihombo bahurizaho n'abakuriye minisiteri y'ibikorwa remezo uyu twasanze mu kizuru cy'imbere cya samuturere yari ku mupaka wa gatuna aravuga ko yagombye kuba yaragejeje ibicuruzwa i kigali ku wa mbere w'iki cyumweru yavuze ko shebuja kugeza ubu ataramuha umwanzuro wo gusubira inyuma ngo akatire ka gitumba ariko ko byaba ari igihombo kuko gupfa kugera uganda agomba guhita yongera agafatwa nk'umugenzi mushya ugomba kwishyura ibisabwa byose iyo usanze ibintu byangiritse umuhanda wapfuye wahita yari imibare yawe iba ipfuye ngo tuve mu muhanda uku nguku umuhanda wangiritse uhora duhombeje uzasubira inyuma wese azahomba kuko birasaba kuzatanga kugura inyungu ya rediyuza ugure mazutu kugira ngo uzagere i kigali kereka inzego za leta nibabasha uburyo bwo kuvugana bakarohereza abagize ikibazo akavuga ko uyu muhanda kigali gatuna yari yibusamo ntabwo waba ujyanye ibintu i kigali umuntu akunyuza ku mupaka wa kagitumba cyangwa umuntu akunyuza cyanika kereka hajemo bya bindi wenda afite inyungu ku mupaka runaka ku bucuruzi bwe kuko kugira ngo uzava aha ngaha ufate kabaruge gisoro uzagere cyanika wongere ugaruke i kigali ni urugendo rurerure cyane rwo kuzenguruka minisitiri jean dodier wihanganye yabwiye ijwi rya amerika ko mu minsi itandatu haraba habonetse igisubizo kuri uyu muhanda ingamba ya mbere ni ukuwutunganya ku buryo bwihuse butuma nyine amamodoka manini amamodoka aremereye amakamyo yongera kuhaca ariko ubwo ni iby'igihe gitoya none iby'igihe kinini kuko ubona ko n'ubundi uko wagiye ubwo tuba tugomba kureba noneho ingamba y'igihe kinini kugira ngo bitazongera kubaho ibyo nabyo urumva ni ibifata umwanya tugiye kwiga neza bisaba kwiga neza ubu usanzwe uyu mupaka kigali gatuna uri mu mipaka itambukaho imodoka ziremereye zitari nke byibura amakamyo manini atari munsi y'ijana na mirongo inani ngo ashobora guca kuri uyu mupaka ku munsi nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda uretse kuba uyu muhanda watumye imodoka ziremereye ziba zihagaritswe by'agateganyo hari n'indi miryango igera mu munani yari iwuturiye mu murenge wa cyumba yahise yimurwa shisha itabona dusanze muri gusenya rero mwimukiye he tuje gusembera bavuga ngo tujye kureba aho tujya gucumbika mu ba- mu bavandimwe gusa uyu muhanda kigali gatuna ku rwego rw'igihugu yongereye ku yindi makumyabiri n'itanu yangiritse ikongera igasanwa muri ibi bihe bikomeje kugwamo imvura idasanzwe indi mihanda kandi ku rwego rw'uturere yangiritse igasanwa irasaga mirongo ine iyi mvura idasanzwe kandi imaze guhitana abasaga magana abiri n'amazu abarirwa mu bihumbi icumi yangiritse akabagira ubusa ijwi rya amerika igatuna ku mupaka w'u rwanda na uganda
mu burundi ubuserukizi bwa leta zumwe za amerika bwashikirije imfashanyo ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge ryo mu burundi izo mfashanyo zigenewe abanyagihugu baherutse guhura n'imyuzurira y'amazi aturutse ku mvura nivyo mugenzi wacu fidelite ishatse adushikiriza izo mfashanyo zigizwe n'amakarato cumi n'atanu agizwe hanini n'impuzu ibirato n'amasabuni uwaserukiye abo bakozi akamenyesha ko babikoze ku giti cyabo nk'abakozi kugira ngo bifatikanye n'abanyagihugu basigaye ari ba ntahonikora christopher smith asanzwe arongoye igisata c'imigenderanire mu buserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi Pour la communauté de l'ambassade des États-Unis, les victimes des inondations sont nos voisins. Je pense ku bakora dans muri la ambasade ya culture, amerika euh, abahuye africaine n'ikiza et aussi la c'imvura culture ni ababanyi burundaise, bacu nibaza euh, ko umuco people w'abarundi n'abanyamerika aider nos ari byiza voisins, gufasha euh, ababanyi mu gihe après, c'imyuzurire euh, nk'iyi après, twabikoranye euh, umunezero les inondations.
mu gufasha ababanyi Et c'est bacu notre bari mu plaisir, ngorane euh, à aider nos voisins quand ils ont besoin d'aide.
umuvugizi w'umuryango utabara imbabare croix rouge alexis manirakiza ashima ico gikorwa iyi mfashanyo twayakiriye neza cyane kuko ni imfashanyo yaje tuyikeneye rwose bajya bahuye n'ikiza amazu yabo yasidutse murumva ko uduhuzu ngira ngo basigaranye n'utwo bari bambaye ayo masabuni nayo turayakeneye ku bijyanye n'isuku kuko aho ikiza nka kirya giciye umuntu aravye nabi haca hasigara za ngwara agasabuni rero tuba- tubahereza ni ukuvuga yuko tuba turiko tura- turakiza byinshi umuryango utabara imbabare umenyesha ko uhora ukura imfashanyo mashirahamwe mpuzamakungu nka za pam finiwap unicef seiser n'izindi yamara ko ari ubwa mbere abakozi bo mu gisata runaka bafata ingingo yo kubazanira ku giti cyabo imfashanyo umuvugizi wa croix rouge agira ko asaba ko n'abandi bafise umutima wo gufasha babifatiraho akarorero ni imfashanyo umuntu abirabira hagufi bava bibaza ngo ngo ni nto ariko si nto kuko igikiza ubuzima cose kuri twebwe ni kinini kujya bavuga mu kirundi imisorosoro igwiriye igiye turazi yuko bamwe n'abandi kandi turabateye akamo buja baragira nk'uku barya abantu bashikiwe n'ivyago bokira inzu zabo zikubakwa twebwe umuryango utabara imbabare twavuga ko turi nk'ikiraro turi inzira umuntu acamwo ukeneye wese yaba umuntu ku giti ciwe canke ishirahamwe abo ari bo bose boca muri kwa huje kugira ngo tubashikire aho badashobora gushika ntimwitinye uba afise akacanke kariya ntakaba gato nakazane isorosoro ibirigiye twahuje imenyesha ko imfashanyo zihutirwa ziko zirafashishwa abanyagihugu barenga ibihumbi mirongo itatu baheruka guhura n'imyuzurire y'amazi mu mpera z'ukwezi kwa kane abo nabo baba mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura muri zone ya buterere hamwe n'igice co muri komine ya mutimbuzi zone gatumba mu ntara ya bujumbura twahuje aho igeza ivuga ko imaze kuronka imfashanyo zabagera ku gihumbi gusa i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite kuri iyo nkuru naho mu gihugu cya kenya amashyirahamwe y'abakenyezi n'abakenyezi muri rusangi uyu munsi bagize imyiyerekano ku mugwa mukuru nairobi biyamiriza ingingo y'uburiro n'amahoteli amwe amwe abuza abakenyezi konkereza abana habona abo bakenyezi basaba leta gutegeka abafise bene ivyo bibanza guhagarika iyo ngendo canke naho kukaba ibibanza abakenyezi bonkerezamwo abana naho babahera imfungurwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi
abo ni abakenyezi bari mu myiyerekano kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa kenya nairobi bahuriye mu kibanza cyitiriwe ubwigenge kizwi nka freedom corner babandaniza imbere y'inama nshingamateka ya kenya esther kowamboka umukenyezi ajejwe ibijanye n'imirire mu ntara ya nairobi ari mu bari baje mu myiyerekano agira ati tugomba kuvyiyamiriza rwose kubera umukenyezi yirukanywe mu buriro bitewe n'uko ariko yonsa ikibondo ciwe ibwirizwa nshingiro rya kenya ryo mu bibiri na cumi ryemerera umunyakenya wese ashonje uburenganzira bwo gutabarwa ingingo ya mirongo itanu na gatatu agace ka gatatu iha uburenganzira umwana wese kugaburirwa neza ku mwana si ikindi ni ukonswa ukonsa bifasha abana bacu no kubakingira indwara cyane cyane abari munsi y'amezi atandatu kandi umukenyezi yari yicaye harya yategerezwa guha ingaburo nziza ikibondo ciwe bamwe mu bakenyezi bari ngaho bari bahetse ibibondo vyabo kandi bavuye hanze y'igisagara ca nairobi akarorero na ka julian joki yavuye ahitwa madhare nimejitokeza kuweza kukuwa solidarity naje ngaha ngo nifatikanye n'umugore mugenzanje yabujijwe konkereza ku ihoteli akabwirwa ngo aje konkereza mu kazu ka surwumwe numva umubabaro cyane kubona umuntu yankirwa konsa ubu ni umwana indya zibona amaberebere konka ni ngombwa nk'ugwanje azonka kurinda ashikana imyaka itanu dutegerezwa gutegurirwa aho konkereza niba ari ihoteli badakeneye abonsa bavyandike ku miryango atari uko bategura ahantu h'isuku ho konkereza kuko no mu bitaro umugore arakama amata agaha umwana nizo mfungurwa z'umwana kandi ni uburenganzira bwiwe konka ya mtoto kunyonya rita madeu nawe umwe mu mboneza z'abakenyezi agaruka ku ntumbero nyamukuru y'imyiyerekano the demonstration is to create a, nas- a national iyi dialogue.
myiyerekano no kugira ngo dushireho umwumvikano ku rwego rw'igihugu n'uburenganzira bw'abagore n'ukubahirizwa kwabo mu bibanza bihuriramo abantu benshi abagore bonsa bategerezwa guhabwa iteka iyi myiyerekano ni nk'urunani rwo kuvugira ababyeyi amamiliyoni y'amashiringi ku mwaka ku mwaka ava mu matagisi yacu akoreshwa mu masekeza yo gukangurira ababyeyi konsa kera umubyeyi yonkereza hariho hose no muri bisi umwana arize bakubwira bati mwonse umwana wawe aririye mu isoko abagore baguye impuzu ngo wicare umwonse agacinyizo kose gakorerwa abakenyezi ntikazihanganirwa tuzohaguruka turwanire uburenganzira bwacu tuzohagarara ku isunzu ry'inzu dukoma akaruru mpaka twumviwe ubwo burenganzira grace muthona arumva icyo ari cyo nikitembea na magari ya public transport unaambiwa ufunike na mtoto ukimfunika sazidi ananyonya hanyonyi vizuri iyo uri Anakuwa kugendera mu mabisi ubwirwa gufuka umwana nawe umufutse ariko aronka ntiyonka neza ntaba amerewe neza natwebwe iyo turiko turarya ntitwifuka ariko umwana mu bantu wumva ngo fuka bafata amabere nk'ibihimba by'irondoka mpamagariye leta gutunganya ibibanza abagore bonkerezamwo haba mu gisagara hagati canke ku tuzi ahantu hose ego ikiwa ni kwa ofisi kila mahali yes itegeko ryemejwe n'inama nshingamateka ya kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi risaba ko ahantu hose hahurira abantu barenga mirongo itatu nyeneho hategerezwa gutunganya ikibanza ababyeyi bashobora konkerezamwo amashyirahamwe amwe amwe n'utuzi twa leta barabyubahirije ugasanga hafise ahantu hatunganirijwe konsa abana gusa hakanashyirwaho n'amafirigo ababyeyi bonsa bashobora kubikamwo amaberebere kugira ngo bayatahane kuyaha abana babo akimeze neza eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
mukanya turasezerana ku biganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabashikirije abanywanyi b'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu burundi bari mu buhungiro basabye n'umunsi ku wa kabiri amakungu gufatira ibihano leta y'u Burundi ivyo mu ntumbero yo gutuma iganira ku bibazo bya politike byatumye igihugu cicamwo ibice pierre claver mbonimpa aharanira agateka ka muntu yasabye amakungu gufatira ibihano leta y'u Burundi avuga ko amajambo gusa adahagije y'amakungu ko ari kuyashira mu bikorwa umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho hagati y'akazina muntu zayid rad al hussein afatiye ku ruhagarara rwavuye ku gitero cyagandaguye abasivile mirongo ibiri na batandatu mu gisagara co mu ntara c'ibitoke uyu munsi kuwa kabiri yatangaje ko atewe amakenga n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara byasubiye kwiyongera muri iki gihe kuri uyu wa kane hitezwe itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe ryavuzwe ko byinshi abasirikare babiri bari mu nteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu onu zijeje gucungira umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo irengero ryabo ntirizwi ivyo bibaye iminsi n'inyuma y'uko imodoka barimwo zitewe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu bumanuko bushira uruseruko bw'igihugu aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa monisco florence marshal
igihugu cya repubulika ya kongo iharanira demokarasi cyahaye uburenganzira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bwo gupima urucandago rwa mbere rw'indwara ya ebola yadutse mu ndwi iheze muri icyo gihugu iyi nkuru yatangajwe n'umuyobozi w'ibyo biro ejo ku munsi wa mbere urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza umu- amahoro n'umutekano ku isi rwagirishije inama yihutirwa uno munsi ku wa kabiri iyo nama yari igenewe kuganira ku kugena ibintu byifashe mu ntara ya gaza inyuma y'umunsi waranzwe no guhangana hagati y'abasirikare ba israel n'abanyapalestina wihaye inkumbi mu buryo bitari bwibonekeze mu kiringo c'imyaka itanu perezida w'igihugu cya sudani omar al bashir yahinduye abashikiranganji batari bake hamwe na baburamatari muri abo bashikiranganji harimo abashikiranganji ba leta indwi mu bibanza bikomakomeye yahinduye yagenye ibrahim mohamed hamid mu kibanza cy'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati al didri mohamed nawe yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire hamwe na mohamed ahmed salim yabaye umushikiranganji ajejwe ubutungane gutana mu mitwe gukomeye kwadutse no musi wa kabiri mu gice kirimo amatati mu gice ca so kiri hagati ya somaliland na puntland abantu bane bahasize ubuzima aya makuru yatangajwe n'umutegetsi ajejwe umutekano amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na fideni yongabo na frederic nkunikije turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye kandi mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika